Tooneen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga Jimaata galgal sa'aatii lamaa ol akka sa'aatii sadeet meetira baandii kudhan sagalii digdami lamaa fi digdami shan irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu haaraa kun ammaan tan jalqabne. Babal'ootti waliigalchumaa waliin sanagaa Ardi Jimaata Waxabajjiin 29 barii 2018 raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi raadiyoon irraa sanii dabarsuu jirru. Caqasuu jirtan an soraa lafeeti.
Karooduu dubbisummoonni namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Itoophiyaatti ambaasaadarri Biriteen biyyi isaanii dhukaa torban dabree keessa Itoophiyaa keessatti geggeeffamee namoota kaan madeessee kaan ajjeese qorachuu irratti biyyi isaanii gargaaruuf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Batoota har'a qabnu keessaa tokko.
Rakkoo dhiyoo tana asoosaa keessi jirtuun nam kudhanii lamaatti lubbuudhaaf hedduun illee jaarroleen Eertiraa koraaf Itoophiyaa dhufti taanii agalti. Imaltuun tuni hariyyummaa biyyi lamaanii hara dansaattiin deemuu jirti jedha ministeera ajaalaa Itoophiyaa. Ministeera ajaalaa Itoophiyaa kunin Dr. Abiyyi Ahmed. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed halee Affaar magaala Samaraa dhaqeetiin warra lafaatiin waan gargar irratti wal dubbate. Oromeen kubbaa miilaa addunyaa ta'an Raashiyaatti walum dhahuutu jirti. Arda ammoo afur walirraa fudhatan. Bora ammoo baraq wal jedhan. Waan isaanii qopheessan keessaa tokko oduutti isaan namoonni nutti.
Itoophiyaatti ambaasaadarri Biriteen Suuzaanaa Moorhid biyyi isaanii haleellaa dhukaa sanbata dabree hiriira uummataa Finfinnee irratti geggeessame qorachuu irratti gargaarsa gama ishee gumaachuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Ministeera dantaa. Randeebiyaa ministeera deetaa kadantaa alaa Itoophiyaa Piroofeesar Afawarqi Kaasuu waliin marii geggeessan irratti biyyi isaanii qorannaa geggeessamu gargaaruudhaaf qophii ta'uu ishee beeksisanii jiru. Ambaasaaddariittiin akka ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa jedhutti maatii miidhamtoota balaa kanaafis dhaamsa gaddaa gama isaaniitiin dabarsanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaleessa magaalaa galma mootummaa bulchiisa naannoo Affaar Samaraa daawwatanii uummata waliin marii geggeessanii jiru. Namoonni akka walga'ii sanarratti argaman bulchiisa naannoleetiin afeeraman gaaffiilee keenya sirriitti nuuf dhiyeessuu hin danda'an ofii keenya seennee dhiyeeffachuu barbaanna jechuudhaan dargaggoota gaafataniif poolisoota gidduutti galma walga'ichaa duratti walitti bu'iinsa uumamuu isaa jiraattonni dubbatanii jiru. Aangawaan bulchiisa naannoo tokko garuu mariin sun haala milkaa'aadhaan geggeessamee xumurame jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Qonjittaayyee Tujubeetu dhiyeessa.
Bulchiinsi naannoo marii sanarratti akka argamaniif magaalaaf gandeen keessaa namoonni inni filate gaaffiiwwan keenya haala cimaa ta'een nu dhiyeessuu hin danda'an kanneen jedhan keessaa dargaggoon tokko walga'ii sanarratti hirmaadheeraa jedhe dargaggoon maqaansaa kan dhaamne gaafate kun. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummata naannoof seenaasaaf kabajaa qaban ibsaniiru gaaffiiwwan ka'aniifis fala akka barbaadan waadaa seenaniiru jedhe galma sanaa alatti garuu poolisoonni dargaggoota reebaniiru hidhaniiru kanneen miidhaman jiru jechuudhaan kaleessa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsee jira.
እንግዲህ እንደሚታወቀው ዶክተር አብይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ከመጡ ወዲህ የተለያዩ ክልሎችን ሄደዋል። የቀረው የአፋር ክልል ነበረ።
አኩመ ቤከሙ ዶክተር አብይ ኤገ ታይታ ሙምቸ ሚኒስተራት ዱፈኒ ቦደ ናኖሌ አደ አዳቲ መለኒ ዳወተኒ ጅሩ ከናፍ አፋር ቆፈ ቱሬ አረገነም አፋሪን ዳወተን ቡልቺሲስ ገንዴን ኬሳ ነሞተ ሰዲ ሰዲ አከ ዱፈን ጎቹዳን አርገመኒ ጅሩ dargaggoonni hedduun galma isaan keessa turan seenanii sagalee keenya dhageessisuu qabna yeroo jedhanitti poolisii waliin walitti bu'an kanneen reebamanis miidhamanis turan dargaggoonni soddoma haga 42 ga'an qabamanii buufata poolisii keessa jiru.
dargaggoonni kun galma sana seenanii kan isaan dhiyeeffachuu barbaadan gandaa qabee hanga godinaatti kan jiru hanqina bulchiinsa gaarii ofii keenya ibsachuu barbaannaa ka jedhu ture hawaasi naannoos. uummati affaar qe'ee ofiirraa buqqaan deebisaniin qubsiifamne laga awaashitti kosiin gatamu uummata naannoo sanaa miidhee jira naannolee kan akka daangaa amaaraa fi oromiyaa irratti walitti bu'iinsi jiru furmaata akka argatu ka jedhu dhiyeeffachuu dargaggoonni galma sana keessan ture jedhe raadiyoo sagalee ameerikaaf ibseera muummichi ministeerichaas rakkoo jiru walumaan kan furamu ta'uu dubbatanii jedhe itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii naannoo sanaa obbo Mahammad Hussein walitti bu'iinsa uumame jedhame hin argine hanga Yoonaas hin dhageenye jedhan.
ህዝቡን ሊወክሉ የሚችሉ ወጣቶች ሴቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ታዋቂ dargaggoota ummaticha bakka bu'uu danda'an dubartoota, maanguddoota, abboota amantii akkasumas namoota beekamoo argame. Muummicha ministeeraa simatanii galma seenuun kan irra jiraatu ol seenanii akka sagantaan bahetti deemaa ture. Alatti maaltu uumame isa jedhuuf ani galma keessa waanan tureef hin beeku. Galma keessaa akkuma baaneen rakkoo tokko malee muummicha ministeeraa geggeessuutti seenne. Kanaaf alaa namoonni gaaffii kabiraa qaban akka jiran waan dhageenye hin jiru.
Walga'iin sun haala milkaa'ina qabuun kan xumurameef akka mootummaa naannoo keenyaatti rakkoo jira jedhame quba hin qabnu jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii naannoo Affaar obbo Mohaammed Hussein raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Kanneen kaleessa walga'ii gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti hirmaatan biyyoonni Afrikaa pirezidaantii Sudaan Saalvaakiriif. Randeebiyaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakiriif ittaanaa isaanii duraanii Riyaak Machaar gidduutti waliigalteen dhaabbataan mallatteessamuu dinqisiifatanii jiran garuu akkuma waliigalteeleen ammaan duraa mallatteessaman diigaman kunis fiixa ba'uu dhabuu mala jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaa jiran gabaasa Maargareet Bashir jaalanneetu dhiyeessa.
Pireezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakiriif ittaanaan isaanii duraanii Riik Machaar caasaa jiru irratti kibxata darbe kaartuum keessatti waliigaltee mallatteessan tokkummaa mootummootaa keessatti ambaasaaddara Sudaan Kibbaa akka ta'an Akweelii Maalaawal akka jedhanitti wanni labsame kun paartilee wal waraanan kanneen biroo ka dabalatu yoo ta'u biyyattii keessatti nagaa fiduuf hundumtuu walii wajjin akka hojjetaniif waliigalaniiru jedhan.
While the document signed is a framework for peace, we are hopeful and very Galmeen mallatteessame kun nagaa buusuudhaaf caasaa lafa kaayame yoo ta'u waliigalteen inni dhumaa gara fuulduraatti xumurama jennee abdanna. Ammaaf kanan dubbadhu pirezidaanti Kiir waliin waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa guutummaa Sudaan Kibbaa keessatti labsuudhaaf waliigaluu keenya.
Walwaraansa waggaa afuriif gaggeeffameen uummanni kuma hedduun ajjeefame kanneen miliyoona afur caalan manaaf qe'oo ofiirraa baqatanii ega ba'anii booda waliigalteen kun mallatteeffame. Miseensonni gola nageenya eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ammoo waliigaltee kana simatanii jiru. Walwaraansi kun lammiiwwan Sudaan Kibbaa miliyoona torba ta'an gargaarsa dhala namaaf barana saaxilee jira. tokkummaa mootummootaa keessatti ikwaatooriyaal giinii fittaana ambaasaaddara akka ta'an jaab maabengoonoo akka jedhanitti waliigaltee nageenyaa irratti waliigaluun kun deemsa sirriidha jedhan garuu paartileen kun waliigaltee tolfatan ennaa cabsan yeroo jalqabaa waan hin taaneef jecha of eeggannoon ilaalamuu qabaa jedhu kanaaf hoogganoonni hundumtuu itti gaafatama irra jiru akka ba'aniif gaafanna jedhan jilli itoophiyaa taqaddaalamuu. guyyootii fuullee keenyaa akkaan barbaachisoodha jedhanii paartileen waadaa kana seenan kabajanii hojiirra oolfamasaa irratti cichuu qabu jedhu.
Hoogganoonni Awurooppaa Raashaan bara 2014 dugdee Kirimiyaa ka Yukireen qabachuu isheetiin gurarra kaayanii turan dheeressuudhaaf ammas waliigalanii jiru. Hoogganoonni biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa ibsa jimaata baasaniin huggurri Raashaarra kaayame kun baatiilee ja'aaf akka dheeratu kan isaan murteessan. Gama biraatiinis Yuunaayitid Isteets sababaadhuma wal fakkaataadhaan huggura Raashaarra keessee turte akkuma itti fuftetti jirti. Amma immoo oduu ispoortiif gara soorattan sin dabarsa.
Barreetti barruu qaxxaamura reebuutti qaxxaamure. Dhiiraagii tokko ayaaf sarba buburree 22tti diidi bal'aa keessatti marsee miilaan dira. Mataan jijikkisa. Qomaan dhoowwata. Afuur fudhachaa walitti kakkaane. Okkolaa keessa galan dhidhiibachatti deebi'an. Yoo akkan tolchan kana barrittiin tun xiixa barrisaa furguggaa lo'aa goolii seente. Wamtolchan taa gaditti argan deemti. Dhiitichaaf jikkees dardar dhibbi torba caaluu dandamatti as geetti. Dhiirti tun marsuun marsitee kubbaa barrittii taan marroo dhibbi tokkoof 22 gooliitti guurte. ilaaf gurree addunyaalleen waan koromtoon addunyaa istaadiyoomii raashaa keessatti waltolchuu jirtu kana inuma argaanum caqasallee korommiin kubbaa miilaa addunyaa ta'an ammallee raashaatti walum dhahuu jirta ardha hafuula irra fudhatte. ijoolleen dardaraa dhibbi torbaaf soddomi ijaa biyyi soddomi lamaa keessa walitti filatan taane walum jala wal buufte tabiyyi kudhan ijaa wal tafte warri keessa gale akkumitti galatti galee warree waltaf ammoo dhiira dhibbi sadiif jaatami saddeetiiti korommiin addunyaa tuniin ardu qofa fuula walirra fudhatte borammoo barakka walti jette ta biyya afrikaa shanan wi'a keessa galte warri waltaafe faransaay arjentiinaa uraagaay poorchugaal speen raashiyaa kroeshiyaa deenmaark meeksikoo swiidin ingland beeljiyeem brazil switzerland jaapaanii fi koolombiyaa jarri kun bor walti dachaa guyyaa lama guyyaan tokko qofattal jira dhahi buusu yookaan ammoo nookawutii baanan ta'ani abbaan mo'ame gaafa sun keessa gala kudhan ija keessa saddeetitti waltafa bor faransaayif arjentiinaa uraagaayif poorchugaal arjentiinaaf faransaay illeen warruumuuf jibbaatetti as gahe arjentiinaan ammoo goolii maarqos roojoo naayijeeriyaa galchetti asiin gahe arjentiinaaf faransaay armaan dur marroo afur waliin taphatan cufa arjentiinaa dabsate taphattoota arjentiinaa tun fayyaa qixxee qaban namuu miililleen garuuleen hin dhukkubanii jedheen jisaan isaanii cuftii bori inum taphatte arjentiinaan ammoo sergiyoo aguero taph jalqaba irratti taphachiisuufa dandeetti. Gamkaaniin ammoo Gonzaaloo Gonzaaloon keessaa fuufaa danda'a Arjentiinaan taphachiisuufaa dandeettii jechuudha. Uraagaayii fi Poorchugaal ammoo takkum dorgommii kubbaa miilaa irratti akkan waliin taphatan hin beekan. Tapha wanjaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti nami goolii hedduu argate goolii hedduu galfate kophee warqii badhaafa. Akka ammaan tanaatti gurbaa Ingilaand Heneritti heeritti goolii shan qaba. Kiristiyaan Roonaaldoo fi Lukaakuun ammoo goolii afur afur qaban. Akka gareetti Uraagaayii qabxii sagal, Beeljiyeem illee qabxii sagal, Faransaay ammoo torba. hirkee korommiin kubbaa miilaa bor walti fakkaati. Tammaan tan caqasaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Jarroleen Eertiraa koraa fi Itoophiyaa dhooftisaa yaayyuu galti. Dhufaatiin tuniin akka ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo jedhutti dhufaatiin tuniin marii egerii fi karaa dansaa mimmiidhaasiti. Muummeen ministeera Itoophiyaatiif pirezidaantiin Eertiraalleen dhiyoottu koraaf walitti dhufanii jedha oduu Iskindar Fireew Finfinnee nu erge jalannee nuti.
Waggootii digdama booda milkaa'ina argameen aangoonni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti torban kana mariin gaggeeffame wal waraansa dhiiga dhangalaasisee duubatti dhiise seenaa waggootii digdamaa ka jijjiiru ta'ee mul'ate waggootii digdama booda yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaatti ka dhufe jiilli Eertiraa imallisaa kan milkaa'e ta'uun ibsameera kunis marii hoogganoonni biyyootii lameenii gaggeessuuf jiraniif karaa kan saaqe ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo ibsaniiru. Dooktar Warqinan sabaa himaa biyya keessaaf ibsa kennaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Dooktar Abiy Ahmed pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiif karaa jila Eertiraa dhaamsa erguu isaanii ibsan.
በቀጣይነት በሁለቱ መሪዎች መካከል የሚደረገውን ውይይት በተመለከተ ይሄ በቅርብ ጊዜ itti fufuudhaan hoogganota biyyoota lameenii gidduutti marii gaggeeffamu kadhannaatti ta'uuf jiru yoo ta'u kanas kan ilaaleen pirezidaanti Isaayyaasiif dhaamsa erganii jiru.
waggootii digdama booda walitti dhufeenya kana sadarkaa biraatti guddisuuf ija namaa kan banu ummatoota biyyootii lameenii deebisee kan wal agarsiisu kanaafis dandeetti kan qabu jila tokko pirezidaanti isaayyaas erganiiru kanaafis galata dhiyeessinaa jedhan hariiroo biyyootii lameen gidduu gara fuula duraatti attamitti akka jajjabeeffamu mari'annaa jedhu dooktar warqina gabayyoo. yeroo gabaabaa keessatti kan milkaa'ee fi waggootii dheeraa fi hin milkaa'in kan ture hariiroo fi haasawaan biyyootii lameen gidduu ta'uu ibsanii.
ለበርካታ ከዚህ በፊት የነበሩ የሀገራችን መሪዎች የሞከሩት ነገር ነው። አልተሳካም። ይሄ እስካሁን Hoogganoonni biyya keenya ammaan dura turan hedduun isaanii yaalaa turan garuu hin milkoofne. Inni ammaa garuu murtii koreenoo jiraawwachiistuu addawaawii murteesseen muummichi ministeera Abiy harka nagaaf diriirsaniin deebiin atattamaa kan itti argame waan ta'eef jilli Eertiraas san hordofee dhufe.
Aangoonni Eertiraa lameen akka jilaatti gara Itoophiyaatti yeroo dhufan afura gammachuu qabaniin ta'us dubbatan kunis nagaa gaanfa Afrikaaf abdii kan fidee fi marii gaarii turee jedhaniiru. Itoophiyaatti daawwannaa akka godhe jilli Eertiraa. ministeera dantaa alaa eertiraa osmaan saalee fi pirezidaantii isaayyaas afawarqiif gorsa addaa akka ta'an obbo yamaane gabra'aab amma gara biyya ofiitti deebi'anii jiran pirezidaantiin eertiraaf muummichi ministeera itiyoophiyaa dhiyeenyatti akka wal arguuf jiran kan ibsame yoo ta'u eessattii fi yoom akka ta'e garuu hin ibsamin jira.
dhiifa mareefu ministeera haajaa alaa dooktar warqinee gabayyoo jechuu fedhe kadhimii jedhe hin galateeffanna taam caqasaa jirtan tun raadiyoon vii'oo sagantaa afaan oromooti. Tammaan tan caqasaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. ከዱብፍneef dhageenyerra. waldhabaa dhiyoota asoosaa keessi jiru waliin nam kudhanii lamaatti lubbuu dhabee hedduutti miidhamee jira hospitaalii asoosaa akka ogeessi fayyaa hospitaala kanaa vo'eetti himetti hardhallee madoolee hedduutti hospitaala kan dhufuuf jira akka bulchaan naannoo binishaangul gumuuz obbo ashadlil hassan jedhetti warri horii fudhateetiin biyyi walti buusuu jiru jira seeraan itti gaafatama galmoo daawwititti naayiroobii nu erge kuno.
Naannoo Beenishaangul Gumuuz keessumaa Asoosaa fi Aanutii naannoo magaalattii marsanii jiran keessatti rakkoo nageenyaa uumameen haga yoonaa lubbuun namoota kudha lama akka darbe hospitaalli Asoosaa beeksise. Hospitaalichaatti gargaaraa ogeessaa yaala fayyaa akka ta'an obbo Tarfaa jiraata. Namoonni hedduun kan miidhaan irra dhaqqabe yaalamaa jiraachuus dubbatu.
Warri du'e kudha lamadha. Odeeffannoo kan qabnu mana fa'aatti qalamanii warra hafan jiru bakkiitti seetanii akka keessatti darbataman jiru kan jedhamu qorannoo qabantii qabna. Kami egzaaktii dinagdee reejistaddii ta'ee galmeen beekummoo nama kudha lamadha. Asoosaa keessatti nama sagaltu du'e baraatti immoo nama sadiitu du'e dhufe. Nami sadiin warri goodaa dhufanii dullaadha dullaadha warri goodaa dhufan warra danaa garuu kaasasumadha.
Obbo Tarfaan namoonni miidhaan irra ga'e ammaa dhufaa waan jiranii fi lakkoofsa namoota miidhamanii hagana jechuun rakkisaadha jedhan. Namoota miidhaan irra ga'e kayaalaaf gara xiquraan bessaatti ergamuuf turan sababa rakkoo nageenyaatiin daandii waan cufamee jiruu fi erguun akka hin danda'amne himanii kun akka furamuuf ogeessonni yaala fayyaa finfinnee dhufanii asoosaatti miidhamtoota akka yaalaa jiranus dubbatu.
Namooti namni immoo kiriitikaalii ta'anii jiran gara nama sadiiti. Rifeerii kan deemanii namni tokko rifeerii deemeera. Namni lama immoo karaan cufaa taanaanii deebi'anii deebi'anii galgala ambulaansiidhaan deengada galgala ba'anii hakiimootii. Inni tajaajila adda addaa irra hojjetanii saabaadhaan manuu galanii hojjechaa jiran opereeshin ruumkii kiraasii keessatti. Namoota baay'ee yaalaa irraa nama gara namoota kudhaniitu nama kudha lamaa nama opereeshiniidhaaf inni taa'ee jiru amma nama firma hojjennaa bor immoo nama tajaajila gara nama kudha sadiidha.
Jiraattonni miidhaan irra ga'e yoo dubbatan badii lubbuu namaa fi qabeenya irra balaa geesse kanaaf humna poolisii liyyuu ayil kan naannoo Beenishaangul Gumuus komatu. Jiraataan magaalattii keessaa ganna hedduuf jiraatan tokko ilmi isaanii kan hojii humnaa hojjetee bulu humna liyyuu ayiliitiin rukutamee amma hospitaala jiraachuu dubbatu.
Isa gaafa definoo kana bakkee nu ba'ee achiitii facaasaatti fufee roobii haadhuma taayyuu poolisiin rasaasaan nama tumuu jalqabe. Achiitii mucaa kan too waradaa soosaa kooqii irra taa'anii achi gadi miila isaa miila mirgaa dha'anii cabsanii amma kunoo mana yaalaa jira. Mucaan kun gaafa dugdale karaa mara deemaa jira mucaanii. Mucaan kan guwaadanyaan bakka isaa wajjin deemaa ture. Isaan immoo biraadhaan ajjeesan. Miilli isaa waama tokko bakka gara fuulduraatti yoo waaqa irraan kan hafee waan abdii qabuun nama burkaanee fuunee gattiin siree gattiin iddoo tokko tokkotti geessan irra keenya isa iyyuu immoo ereeyya. Naa waan tokko wanta abdii qabu miti miilli isaa kun. Qommoo kana wajjin wal lolfaa hin qabnu gadii hin qabnu. Ilmi namaa akkuma dhiigi isaa akka dhiiga sareetti dhangala'ee nama akka namaatti ilaalamuu dhiisuu keenyaaf baay'ee natti dhaga'ame.
Obbo Ittafaa Dhufeeraa obboleessa isaanii Diinaraas Dhufeeraa jedhamu kan barataa ture gaafachuuf asoosaan jiru. Isaanis obboleessa isaanii rukutamuu dhaga'anii daandiin cufaa waan ta'eef xiyyaaraan akka asoosaa ga'an himanii haala obboleessa isaanii keessa jiruu fi waan isaan mudates akkasitti ibsu.
Haalli amma inni keessa jiru haala du'aaf jireenyaa gidduu jira. Yaalli hanga ta'e godhamaafii jira. Gara biraatitti riiferii kan jennu immoo karaa irratti ba'anii konkolaataa reeffa baatee gara. Biraatitti riiferii geessuudhaaf deemaa jirullee karaadha deebisaa jiru. Reefsi karaa irratti du'aa jira. Reefsi namni lubbuu qabuu danda'u asitti gaddeebi'ee du'aa jira. Amma ammaatitti to'annoo jala ooluu hin dandeenye ijoomarraa kanayyuu naannoo buufata xiyyaaraatitti lola kaasanii karaa dhaqa konkolaataan hin dabarre godhaa turani. Anumayyuu amma hoggaan dhufee xiyyaara irraa bu'ee dhufu konkolaataa federaalaatiin hospitaala nagahani. Haalli nama as keessatti argaa jiru namoonni as keessatti yaalli godhamaaf jiru baay'een isaanii barattoota maatii hin qabne kan nama gaafatu hin qabne baay'ee namoota dhiigni dhangala'ee hubamanii jiranidha. Humna hospitaala kanaatiin yaalisaa kan danda'amullee natti fakkaatu akka ilaalaa jirutti namni baay'een haala yaaddeessaa keessa jiru.
Jiraattonni amma ergamni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa naannoo magaalattii keessa buufatee tasgabbiin muraasni mul'ateera jedhu. Haa ta'uyyuu malee nagaan akkasii hin buu eegariif amansiisaa akka hin taanes dabalanii himu. Hokkara lubbuu namaa hedduu galaafate kanaan wal qabatee waa'ee odeeffannoo qondaalee mootummaa duraanii tokko erga magaalattii san keessatti mul'atanii wanti kun mul'atee jedhu jiraataa magaalaa asoosaa tokko gaafannee akkas jedhan.
Egaa wanti ani akka nama dhuunfaatti beeku guyyoota torbaan dura naannoo kana keessatti namni. Kanaan dura bulchiisa olaanaa irra hoogganaa olaanaa irra turan amma bulchiisa irra hin jirre naannoo Beenishaangul kana magaalaa Asoosaa akkasumas Baambasii akkasumas naannoo Soongoo irra deemanii namoota walitti qabanii sibsaba addaa godhaa akka isaan turan oduun jira. yeroo kana haasa'amu immoo birriidhaanis akka wanti tokko tokko godhamaa jiru namoonni meeshaan akka kennamaa jiru oduun isaa jira qabatamaatti yoo ta'udha baasellee magaalaa sana keessa bilendaana lafa jedhamu tokkotti walga'iin akka geggeeffame odeeffannoon isaa jira amma.
Bulchaan naannoo Beenishaangul Guumuus obbo Ashaallee Hasanis hokkara kana magaalaa Asoosaatii fi naannoo isheetti babal'isuudhaaf jecha namoonni qarshii dargaggootaaf kennan jiraachuu himanii mootummaan naannoo Beenishaangul Guumuus akka hordoffii gochaa jirudha ka dubbatan.
በአሶሳ ከተማ ላይ በተከሰተው ሁከትና ብጥብጥ እዚህ በገንዘብ ተደልለው ይህንን ሁከትና ብጥብጥ የሚያነሱ አካላት አሁን ባደረግነው ማጣራት እንዳሉ ደርሰንበታል።
hokkara magaalaa asoosaa irratti mul'ate qaamoleen qarshiin gowwoomfamanii balaa geessan jiraachuu isaanii irra geenyeerra garuu namoonni kun dudduubaa kaayyoo akkamii qabu eenyu isaaniif qarshii kana raabsee magaalattii fi bakkeewwan biroo irratti hokkarri akka ka'u ka gochaa jiru qorannoo guutuu erga taasifneen booda ibsa guutuu kan laannu ta'a jechuudhaan kan isaan deebii kennan hokkara kanaan kabalaan irra ga'e caalaan dhalattoota bakka biroodhaa dhufanii asoosaan keessa jiraatanidha akka ragaan hospitaala asoosaa irraa arganne ibsutti namoonni miidhaan irra ga'e hedduunis humna poolisii beenishaangul guumuus kan nagaa kabachiisuu irra ture hin miidhamne komii jedhu qabu dhimma kanaas bulchaan naannoo beenishaangul guumuus obbo Ashaallee Hasan gochi raawwatame humna poolisii naannichaa akka bakka bu'u akka hin taanee fi namoonni badii geessan saba naannoo kanaa kamiyyuu bakka hin bu'anuu jechuun deebii kennani dabalanis obbo Ashaalliin rakkoo kanaan walqabatees namoonni to'annoo jala oolan akka jiran himanii qorannoon isaan irratti erga gaggeeffame booda murtiif akka dhiyaatanis dubbataniiru dhimma kanaan walqabatees waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo beenishaangul gumuus ka ta'an obbo Dhiinsaa Bayyanaa wabii gochuun magaalaa asoosaa fi aanolee naannoo ishee hokkara keessatti uumame keessatti tasgabbiin deebi'u waajjiraaleen mootummaas hojii jalqabuu isaanii fuumseera ragaan nuti hospitaala asoosaa irraa arganne garuu jeequmsi jiru akka hin dhaabbatinii fi namoonni amma miidhamanii yaalaaf gara hospitaala dhufaa jiraachuu isaaniiti gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawwiti naayiroobii.
Raadiyoo vii'oo sagantaa afaan Oromoo meetira baandii kudhan sagalee 2225 irrattii fi naayil sa'aatii irratti caqasuu jirtan waan fedha barra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Biriiteeniif Noorweey gareelee daarfur keessaa wal waraanan nageenya waarinsa qabu argamsiisuuf meeshaa waraanaa lafa kaa'anii naga eegdota sadarkaa addunyaa waliin akka hojjetan gaafatan. bara 2003 mormitoonni hidhatan kanneen daarfur gama dhiyaa imaammata mootummaa kan uummata araban ta'an irratti fuulleffate jedhu mormuuf jecha lola lootee seentummaa eegalan mootummaanis milishoota hidhatan jaanjaaweed kanneen jedhamaniif riphxee loltootatti akka duulaniif loltoota ofii bobbaase haa ta'u malee jaanjaaweed siviilota irratti bobba'uudhaan rakkoon namoomaa dhaqqabe uummata kuma dhibba hedduutti lakkaa'aman akka dhuman kanneen miliyoona lama ta'an qe'ee ofiirraa akka godaananiif sababaa ta'e bara 2007 keessa gamtaan humnootii gamtaa afrikaaf tokkummaa mootummootaa ka daarfur yuunaamid naannoo sana akka tasgabbeessuuf daarfuritti bobba'e bara 2006 bara 2011 waliigaltee araaraa mallatteessame lama dabalatee waliigalteen lola dhaabiinsaa hedduun mallatteeffamaniiru haa ta'u malee gareeleen mormituu ijoon lama jechuun sochiin qixxummaaf haqaaf waraanni bilisummaa sudaan waliigaltee sana mallatteessuu didan waraanni bilisummaa sudaan irra deddeebi'uudhaan waliigaltee nageenyaa irratti hirmaachuuf lolaaf wal barbaaduusa jedhu simachuu dhabuudhaan humnoota mootummaa waliin wal waraanuu itti fufe baatii sadaasaa keessa fincilli haaraan jalqabame mootummaanis lakkoofsa loltootaa itti dabaluudhaan lola finiinse dhumarrattis walakkeessa baatii waxabajjii humnoonni mootummaa sudaaniif sochiin bilisummaa sudaan daarfur waaltaa keessatti lola walitti banuudhaan irra deddeebi'uun siiviilonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofii dhiisanii akka baqataniif sababaa ta'e waxabajjii 19 mootummaan yuunaayitid isteetsi biriiteeniif noorweey ibsa barreeffamaan baasaniin lola sana akkasumas hookkara gosaa gidduu kan jabal marraa naannoo daarfur keessaa balaaleffataniiru. siiviilonni gamas jiran hookkara hin barbaachifne kan gandeen isaanii akka gubatuuf siiviilonni hedduun miidhamanii kaan akka du'an akkasumas kanneen kuma sagal ta'an qe'ee ofiirraa akka buqqa'aniif sababaa ta'eef saaxilaman walitti bu'iinsa daarfur furuuf gidduu seeniinsi waraanaa falan ta'u kanaaf hawaasi addunyaa kanneen hojii hamminaa kana itti fufanirra uggura kaa'uu qaba gareeleen wal fincilan martinuu sochii waraanaaf lolaaf wal barbaaduu hatattamaan dhaabanii gargaarsa. namoomaaf daandii akka saaqan akkasumas adeemsa nageenyaa marii sadarkaa olaanaa kan gamtaa afrikaa irratti hirmaachuudhaan waliigaltee nageenyaa dhaabbataarra ga'uu qabu jedha ibsi mootummoota kanaa yuunaayitid isteets gareeleen lolatti bobba'an irraa of qusachuudhaan marii furmaata argamsiisuu irratti akka hirmaatan dhiibbaa gochuu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'eessiin dhageessisaa Itoophiyaatti ambaasaadarri Biriteen Suuzaanaa Moorhid biyyi isaanii haleellaa dhukaa sanbata dabre hiriira mormii dhiifamaa hiriira deeggarsaa Finfinnee irratti geggeessame qorachuu irratti dhukaasame qorachuudhaaf gargaaruuf kan qophoofte ta'uu beeksistee jirti. Ministeerri Deetaa Dantaa Alaa Itoophiyaa. ambaasaadaritti waliin marii geggeessan irratti kan isaan kana dubbatan muummichi ministeeraa itiyoophiyaa dooktar abiy ahmed kaleessa magaalaa galma mootummaa bulchiisa naannoo affaar samaraa daawwatanii uummata waliin marii geggeessanii jiru namoonni akka walga'ii sana irratti argaman bulchiisa naannootiin affeeraman gaaffiilee keenya sirriitti nuuf dhiyeessuu hin danda'an ofii keenyaa seennee dhiyeeffanna jechuudhaan dargaggoota gaaffii kaasaniif poolisoota gidduutti galma walga'ii fuulduratti walitti bu'iinsi uumamee jira jedhamee jira. kanneen kaleessa walga'ii gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti hirmaatan biyyoonni afrikaa pireezidaantii sudaan kibbaa saalvaakirii fittaanaa isaanii duraanii reeyak machaar gidduutti waliigalteen dhaabbataan mallatteessamuu dinqisiifatanii garuu akkuma waliigalteelee ammaan duraa fashalanii kunis fiixa ba'uu hanqachuu mala jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsanii jiru. hoogganoonni awurooppaa raashiyaan bara 2014 dugdee kiriimiyaa akka yuukireen qabachuu isheetiin uggurarra kaayanii jiran ammas baatii jahaaf dheeressanii jiru oduu namaaf qabnu kanu.
Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitiin dubbaafachaa yaa'u jirra. Sirbi kan hir'isanii kenna. Abbaan sirbaa Lup Fiyaasco maqaan sirbisaa immoo The Superstar jaba gama mul'ata.
I see. I see diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through.
With a circle on the floor, he compels him to be pure. Pulls the beast up out his heart, then impels it on a sword. Writes a prayer on some paper, then he nails it to the door. Just the good of you may enter by the mercy of the Lord. Listen not to what he speaks, that's been the cursing of his cause. The seduction of his senses by the devils he adores. The unholy has him hostage and his soul is not at war. Follow not his secret knowledge, it will bring you no reward. Shun him while in public, disallow him from your stores. Have no part in his affairs, lest his pestilence be yours. Make scoundrels of the righteous and virgins into whores. But we must still pray that his color will be I cured.
see diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through.
With the eyes to the ceiling and the needle in her brain, he looks back into the crowd, wipes the blood, and then explains how she slipped from this existence to the realm of the deranged. Her becoming must be halted to reverse what she became. From the looseness of her tongue to the pollution of her aims, to do nothing is barbaric. The solution is humane. You must destroy the mind, then hopefully retrain. You torture out the wildness, then replace it with the tame blank slate. When she recovers, she won't even know her name. Perfect wife and perfect lover, no resistance, no complaints. May God bless the scientific cure for the insane. Knew she couldn't go to school, but she thought that that should change. I see diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini.
Lup fiyaasco the superstar jedhee sirbuu jira. Teenet har'aa tanuma nagaa keessanuu bulaa qophii boriitiin walitti dachaanan soraala keessa nagaan bulaa.
Inside his pocket said his mission is divine. Put his Bible on the bed and then he touched on his behind. Told him take off all his clothes and put your penis next to mine. Now that little boy think it's normal cause they do this all the time. With no life inside his body, now he finally think he's safe. But they cut off all his fingers while they piss all in his face. He take pictures with his killers that they sneak back to the States. Now he sit next to the picture of his wife when she was raped. With the teleprompter rolling, he looks right into the lens. Doesn't mention his redemption but absolves him of his sins. He forgives him in advance, says that he will do again. I see diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels, halos down with the doors flapping. The voice of America.